aimé la radio e joué gli America. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byabyo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kuwa gatanu itariki mirongo irindwi n'itatu y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na federica undikije umwana w'umukobwa kugenda hariya ngo ni umusitari kujya kuri iriya siteji akihanika hariya ubwana bw'ubuhungu buri aho buseka bwibwira ngo buramuha agaciro kandi bakamutesha icya mbere ni ukubwira umuryango ngo nyamuneka uyu ni james vuningoma umuyobozi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru cyari gifite umugambi wo gutera akamo abanyarwanda kabasaba kumenya guhitamwo imyambaro ibahesha agaciro inkuru kimwe n'ikiganiro cyatanzwe n'umuvugizi w'umuhari anc ahakana ibirego uyu muhari wagirizwa hamwe n'inkuru yerekeye igikorwa kimaze kurangurwa n'umurwi w'igihugu cy'uburundi bujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi cyo kimwe n'amakuru yerekeye higanwa mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana mwaramutse neza aloise
uramutse frederike ndamutse n'abaduteze amatwi abakozi hamwe n'abasirikare b'ishyirahamwe mpuzamakunguni bari muri santara afurika barengewe kandi barageramiwe ibyo bitangazwa n'intumwa ya oni muri santara afurika mu nama ya oni ijejwe amahoro n'umutekano hari ejo ku munsi wa kane parufe onanga onyanga anyanga murambabarira yavuze ko abakozi ba minuska abasirikare abapolisi hamwe n'abasivile bama batewe n'imihari yitwaje ibirwanisho hamwe n'iyindi mirwi y'abicanyi ku murwa mukuru hamwe no mu bindi bice byo hagati mu gihugu onanga avuga ko imihari yitwaje ibirwanisho ibandanya kudurumbanya umutekano mu gice kinini cy'igihugu cyane cyane mu buseruko hagati hamwe no mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu muri raporo iheruka gusohoka umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterese avuga ko umurwi wa minuska udashobora wonyene kwikorera umutwaro wo gucungera umutekano wonyene muri ico gihugu asaba leta ya Central Africa gufata iya mbere mu kwihutisha gushira hamwe imirwi yose irwana mu gisirikare kimwe c'igihugu kugira haboneke agahengwe muri ico gihugu umukenyezi wa perezida wa amerika melania trump yaragendeye adateguje leta ya texas ni mu kigo cyashyizwemwo abana batandukanijwe n'ababyeyi babo ku itegeko rya leta ya trump ryo guhasha abimukira binjira muri leta z'ubumwe za amerika baciye ku rubibe rwo mu bumanuko bw'igihugu urwo rugendo rw'ejo ku munsi wa kane rwabaye nyuma y'umunsi umwe perezida trump asinye itegeko rihagarika gutandukanya abana ku babyeyi babo kandi rwari rutumbereye gushigikira abana barenga ibihumbi bibiri n'amajana atatu batandukanijwe n'ababyeyi babo umutambukanyi wa perezida ku munsi w'imana yari yashikirije ko adashigikiye uko gutandukanya imiryango akavuga ko ababazwa no kubona abana batswe ababyeyi babo igihugu cya pakisitani kiremeza ko umukuru w'abarwanyi cyari kimaze igihe kirondera yishwe n'igitero cy'indege ya drone ya leta z'ubumwe za amerika mu buseruko bwa afghanistan icyo gitero cyabaye ku igenekerezo rya cumi na gatatu z'uku kwezi kwa gatandatu cyabereye mu ntara ya kunari iri ku rubibe rwa afghanistan cishe mulahe fazulahe yari arongoye abatalibani muri pakisitani gihitana n'abandi bakuru mu muhari wiwe abategetsi ba leta z'ubumwe za amerika nabo nyine baremeza icyo gitero ariko ntibashima gutanga amakuru menshi ku byabaye leta z'ubumwe za amerika zari zaremereye gutanga imiliyoni zitanu z'amadolari ku uzotanga amakuru y'uwo mukuru w'abatalibani fazulahe yagirijwe ibitero ku banyamerika hamwe n'abanyepakisitani kuva akigenywa kuba umukuru w'uwo muhari hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu igihugu cya turukiya cyatangaje ko kigiye gushyira amatagisi ashika ku rugero rw'umuriyaridi umwe n'imiliyoni umunani z'amadolari y'abanyamerika ku bidandazwa bikorerwa muri leta z'ubumwe za amerika mu kwihora ingingo nk'iyo yafashwe na perezida Trump yo gushyira amatagisi ku vyuma vyinjira muri Amerika ishirahamwe mpuzamakungu ry'ubudandaji ryashikirije ko iyo ngingo ya Turkiya izokora ku bidandazwa nk'imodokari ibizuku impapuro umuceri hamwe n'itabi biva muri leta zunze ubumwe za amerika ku munsi wa gatatu niho ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya naryo ryatangaza ko ryakoze urutonde rw'ibidandazwa biva hano muri leta zunze ubumwe za amerika iryo shyirahamwe rikaba rigiye kuzotangura rero gutoza amatagisi agera ku rugero rwa mirongo ibiri na gatanu ku ijana ingingo ishobora kuvyura intambara y'urudandazwa mpuzamakungu na cyane cyane mu gihe perezida donald trump yotangura gutoza amatagisi ku modokari ziva ku mugabane wa buraya zinjira hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu kurangiza naho amakuru y'inkino umurwi wa Argentine wa Lionel Messi usa n'ushize ukuguru kumwe hanze kuko ushobora gutaha mu nkino zibanze mu ihiganwa ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ziriko zirabera mu gihugu cy'uburusiya inyuma yo gutsindwa ibitsindo bitatu ku busa mu rukino rwawuhuje na croatia ejo ku munsi wa kane kazoza ka argentine muri iki gice cya mbere kazovana no kwiyindi mirwi biri kumwe mu murwi de igiye kuzovyifatamwo mu nkino ziri imbere kuri wa gatanu izo nkino zigeze ku munsi wazo w'icenda Brazil ikina na Croatia Nigeria ikina na Islande igihugu ca Serbia naco gikina n'igihugu c'ubu Swiss n'amakuru tubandanya tuba tohoreza
urakoze aloyiza ku makuru uhejeje kudushikiriza umushikiranganji imico kama ndetse n'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco baratangaza ko bagiye gutera akamo abanyarwanda kabasaba kumenya guhitamwo imyambaro ibahesha icubahiro ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji w'imico na siporo uwacu julienne mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa kane ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika sumita kaboyi ari i kigali mu rwanda mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatandatu hagiye hagaragara amafoto y'abana b'abakobwa b'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye imyambaro isa n'iyo baciyemo kabiri ibi byagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga ababyeyi bamwe batangaza ko iyi myambarire ibateye inkeke ndetse abarezi bo bagatinyuka kuvuga ko batabona uko babigenza babyihoreye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane minisitiri ufite umuco mu nshingano ze yatangaje ko nta tegeko rigena uburyo umuntu akwiye kwambara mu rwanda ririho ko ahubwo bagiye kurushaho gukaza ubukangurambaga bahereye mu muryango uyu ni minisitiri uwacu julienne icyo rero twumva dukwiye gukora icya mbere ni ukwigisha abanyarwanda tukavuga ko ibibereye abandi cyangwa ubera ahandi tudakwiye kubifata uko byakabaye ngo tubizane hano dukwiye kugira ubushobozi bwo gushungura no gutoranya ibitubereye hanyuma muri rusange tukagira navuga guhugurana twese abantu bakamenya umwambaro umuntu yambara n'aho wambarira kuko hari umwambaro ushobora kwambara aho utabyemewe ukaba mubi ariko wambariye aho wabugenewe ukaba biba mubi ntabwo dufite itegeko mu gihugu rivuga ngo abantu bambara batya ariko muri wa muco no mu byo duhuriyeho nk'abanyarwanda hanze umuntu abona akabona biragayitse akabona ntibikwiriye bwana vuningoma james umuyobozi wo mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco nawe avuga ko icyo bagiye gushyiramo imbaraga ari ugukangurira umuryango uko abana babo bakwiye kwihesha agaciro ni ukubwira abana bacu b'abanyarwandakazi yewe n'abahungu ntituvuga abakobwa gusa iyo ubona umwana w'umuhungu ufite ipantaro igiye kugwa yigana ngo ngo ntibigezweho ibyo byose burya bimutesha agaciro ni uko aba atabizi n'umwana w'umukobwa rero ni uko umwana w'umukobwa kugenda hariya akigurisha ngo ni umusitari kujya kuri iriya siteji akihanika hariya ubwana bw'ubuhungu buri aho buseka bwibwira ngo buramuha agaciro kandi bakamutesha icya mbere ni ukubwira umuryango ngo nyamuneka urubyiruko cyane cyane urw'abahungu rwavuganye n'ijwi rya amerika rugaragaza ko rudashyigikiye imyambarire y'urukozasoni babona kuri bashiki babo ko basobanura ko ibatera ibishuko umuntu uko yikwiza nawe abyiyumvamo kitwica ni ukuvuga ngo hasohotse icyuyu munsi ndambara iki niko bavuga ngo resitire yongera ndabyanga cyane ni imico mibi erega abasore ni nk'amashanyarazi iyo duhuye n'umukobwa wambaye gutya wenda nka- najya nk'umusore eh, cyangwa kuko umwifuza Eh, ariko iyo wenda tugaru- eh, bigarutse bya kera bya- byaba ari byiza cyane kurushaho erega ah, n'abandi aba badamu bafite abagabo babambara ama- eh, aka- akajipo kabageze hano ukavuga ati ni wa wundi ufite umugabo eh, ni umwanda abakobwa bakiri bato basanga badakwiye gukomeza gushyirwa mu majwi kuko ibyo bakora byose babirebera kuri bakuru babo ndetse no kuri ba nyina kuko ntabwo nzambara birebire mu mato yambara birebire no ku ishuri iyo bigutegetse wumva bikuvunnye ku giti cyawe iyo ubonye yambaye imena wumva ushatse kwambara iyo mina iyo baguhaye ijipo ndende ukayicisha akabibona nta gikintu agutwara wumva nanjye nta kintu bitwaye ko ntabwo uzabona amada wawe yambaye utuntu dutoya nurangiza ngo nawe u- wambare ibi- ibi- ibi- ibinini kandi watabyambara ugasanga umubyeyi a- a- arajya mu isoko akagura nyine umwana we utuntu tugufiya ntabwo umwana azareka kuyambara azagumya yambara twagombye kubanza kubica ku babyeyi kuko aba ntabwo babibaca ababyeyi batabikoze noneho mu rubyiruko ni ukubarenganya ni ukuturenganya nyine ko natwe tubona ababikora bakuru bacu ari bakomeje kutwereka urugero rwiza rwo kwambara imyenda idesha agaciro biriya byo kuvuga ngo mu ishuri ngo mugomba kwambara ibigeze ku birenge ni ukubahohotera ni ukuduhohotera byo biragaragara ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu rwanda gitangaza ko mu mashuri kuko hari ikibazo cy'imyambarire y'urukozasoni aho usanga umunyeshuri baramuguriye umwambaro umukwiriye yagera ku ishuri akawucamo kabiri gusa abanyeshuri bo bakemeza ko iki kibazo kidakwiye kureberwa mu bakiri bato ahubwo kumenya neza iki kibazo kwiye gutangira mu muryango mugari asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu ntango z'indwi ijwi ry'amerika ryakoze ikiganiro ku kibazo cy'umutekano muke muri grupema ya bijombo iri mu karere ka uvira aho ni mu ntara ya kivu y'amaja epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri icyo kiganiro umwe mu batumire akaba na visi perezida wa mituwarite y'abanyendu yavuze ko uyo umutekano muke uterwa ahanini n'imirwi itwaje irwanisho y'abanyamahanga iri muri ako karere uyu muyobozi yavuze ko muri iyo mirwi irwanya ubutegetsi harimo ingabo z'abanyarwanda yita iza general kayumba nyamwasa arongoye ihuriro nyarwanda arnc umuhari utavuga rumwe na leta y'u rwanda umugenzi wacu diane ninahazwe yarabajije umuvugizi w'iryo huriro nyarwanda rnc jean paul turayishimye ku birego bagirizwa n'abayobozi muri congo tubatega amatwi umuntu wo mu banyindu baramwumvise ariko ntabwo amakuru yavuze dushobora kuyakonfirma kuko ntabwo avugira ihuriro nyarwanda gusa ibibazo bera hariya tuzi neza ko leta y'u rwanda ibifitemo uruhare nta kindi ni ukugira gusa ngo hakomeze hateze umutekano muke muri kariya gace ivyo vy'u rwanda turavyihorera gatonya tuvuge gusa kuri ivyo vy'abarwanyi boba bari- babarizwa mu muryango wanyu bariyo canke ntibariyo nuko nyine uvuga uti twabyihorere by'u rwanda kandi ngewe icyo nzi iyo miryango ifasha na leta y'u rwanda irwanira muri congo hafi ya yose iyo twagiye tuvuga n'ifashwa na leta y'u rwanda guteza umutekano muke haba mu bihugu bya kongo ndetse n'i burundi twebwe ntitwigeze tubwira abantu iby'ingabo zacu ahubwo leta y'u rwanda niyo ikomeza kuvuga ngo hari abarwanyi bacu ngo baba mu none muri make mwebwe murahakana ko muriyo canke muriyo yewe nuko nyine ukomeza kuvuga uti yenda tubihakane cyangwa tubyemere Mhm.
icyo nashaka kuvuga ni uko izo ntambara twazumvise muri kuri viyowe zivugwa n'umuntu nawe tutazi ariko uko byagenda kose twebwe tubona ko leta y'u rwanda ari izifitemo uruhare ariko ntabwo ari twebwe inyihuro nyarwanda tubifitemo uruhare muri make rero nta barwanyi banyu bari muri ako karere ka bijombo aho bavugaga ngewe nta barwanyi bacu mpazi nibaza ko ari ibintu ari propaganda ikorwa na leta y'u rwanda abanyagihugu baba ngaho bo baremeza yuko bamaze kubabona ba- bakemeza ayo makuru n'amakuru rero twofata nk'ibinyoma canke imitwe bavuga ni imitwe myinshi myinshi cyane ndetse bakanavuga ko harimo n'abarwanyi bacu kuko binagoye no kumenya koko n'abo barwanyi ngo ni abahehe bariho babona Kuko hariho iyo mitwe y'abafurero hari abanyindu hari aba- a- aba bavuga ko ari ab'i burundi bakanavuga ngo n'abantu bacu gusa ikintu nasabaga kubwira nubwo wakomeza kuvuga uti yenda kuvuga iby'u rwanda ntitwabivuga ariko urebye nabyo ukurikije ibibera mu rwanda n'izo ntambara bakomeza kuvuga banatinya amaherezo ni uko zizabaho kuko abanyarwanda bamaze gushyirwa mu mwanya aho kandi nta bundi buryo kugira ngo barenganurwe bushoboka uretse ko bazagera aho n'izo ntambara bagasanga ariyo nzira yonyine isigaye kugira ngo bigobotora akarengane bari muravuze yuko bavuze ko hari imitwe myinshi ibarizwa muri iyo groupement ya bijombo mukanavuga yuko banatoma kurutoki bamwe mu ngabo canke mu barwanyi boba eh, bari mu ihuriro nyarwanda RNC none nicoshoboka yuko hoba hari abarwanyi banyu bari hariya hama namwe ntimubimenye Ah, ntabwo ari uko tutabimenya yenda twebwe nituramuka tugeze igihe cyo kuvuga ko abarwanyi bacu bagize uruhare mu mirwano runaka ntabwo tuzareka kubibabwira none se wowe ko mbizi ko wari umunyamakuru kuva kera ubwo intambara zose leta yarwanye muri kongo yajyaga gushaka abarwanyi ba kayumba nyamwasa cyangwa bihuro nyarwanda hanyuma Kenshi none yajyaga mwebwe yaheza abarwanyi Abanyarwanda byabaga ritaranakora aho mwemera ko abarwanyi banyu bari ni hehe uretse aho muvuga ko mu bijombo atabariye kuvuga ko mu bijomba badahari yenda cyangwa se bahari yenda icyo ngicyo ntabwo nibaza ko ari cyo gikomeye cyane bibaye ngombwa ko ihuriro nyarwanda rivuga ibya operasiyo za gisirikare ni mwebwe ba mbere muzabimenya kandi ntabwo twajya kurwana n'abanyekongo aho tuzaba turwana ni mu rwanda ntabwo ari abanyekongo Usib- nicyo nashobora kuvuga.
usibye ibijombo muri groupement ya bijombo hari ahandi boba bari muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ngenda mbyumvana nanjye banyamakuru cyangwa se leta y'u rwanda twebwe mu by'ukuri ikibazo dufite ntabwo ari kongo ikibazo dufite tugifitanye n'u rwanda kandi koko natwe igihe nikigera tugasanga ariyo nzira tugomba gukoresha tuzajya mu rwanda niho ikibazo cyacu kiri ntabwo tuzateza intambara muri kongo muri make jean paul turayishimye muhakanye yuko atabarwanyi ba- b'ihuriro nyarwanda rnc babarizwa muri groupement ya bijombo nibaza ko iriya ari propaganda ya leta y'u rwanda ariko natwe igihe kizagera ko tugira icyo tuvuga aho duhagaze ku bijyanye na ziriya mpuruza muri kongo murabihakanye rero abarwanyi barwana intambara zo muri kongo abo ntabwo ari abarwanyi bacu abiwanyu n'ubwato bari bo bako- bakoze izo ntambara muri kongo bariyo canke ntibariyo kuko ubu niho hahagaze ikibazo yewe sinshobora kubikonsuyama nk'uko abo muntu yabivugaga icyo nakubwira cyo ni uko hari abafatirwa muri za uganda muri za tanzania mu burundi na hehe hose ni muri kongo Biwanyu.
leta y'u rwanda ikavuga ko abo bantu ari abantu bacu gusa turagira ngo dusabe ko leta y'u rwanda yakemura ibibazo abanyarwanda bafite bitaba ibyo n'izo ntambara ikaba izazibona kuko ikomeje gusa nk'aho ari cyo yifuza jean paul turayishimye murakoze cane gose kuri kano kanya muhaye ijuru rya amerika ndagushimye nawe
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
umukuru w'umurwi w'igihugu ujejwe gukurondera ukuri no kunywanisha abarundi musenyeri jean louis nahimana yaratangaje ko abantu bashika ibihumbi mirongo irindwi aribo bamaze gushikiriza amakuru y'ivyo bazi muri uyo murwi arongoye avuga kandi ko hamenyekanye abantu barenga ibihumbi ijana bahitanywe n'ubugizi bwa nabi bwabaye mu gihugu c'uburundi hamwe n'abantu ibihumbi mirongo ibiri bakekwa kuba bagize uruhara muri ayo mabi ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika Raymond nzimana ari i bujumbura mu burundi umugwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi severe wemeza ko mu myaka itatu umaze uri ku kivi umaze gutororokanya ibishinga ntahe by'abantu birenze ibyo wari witeze musenyeri jean louis nahimana awurongoye avuga ko hambavu y'abituye uyo mugwi hari nabo uyo mugwi wegereye kugira urondera ukuri ku byabaye ibiharuro novuga nti no kurenga birarenze kuko abashoboye kuza kwitura uyu mugwi eh, wacu eh, n'abo twashoboye gushikira twebwe nyene eh, barababa ibihumbi mirongo indwi hariho ibihumbi mirongo itandatu n'indwi baje ku bushake bwabo ariko hariho n'abandi barenga igihumbi twebwe nyene twegereye b'inararibonye kugira ngo baducire umugani batuyagire ibyo babonye eh, muri iki gihugu afatiye ku bishinga ntahe by'abamaze kubitura mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi urongoye severi yemeza ko hamenyekanye abantu baba ibihumbi mirongo ibiri bakekwa kugira uruhara ku mabi yajese mu Burundi n'abababa ibihumbi ijana bahitanywe n'amabi yabaye mu Burundi barashoboye kudufasha kumenya abantu barenga ibihumbi ijana tanywe eh, n'ubugizi bwa nabi bwabereye muri iki gihugu baratubwira abantu bashika hafi ibihumbi mirongo ibiri bikekwa kuba baragize uruhara muri ayo mabi twaragerageje no kurondera amazi ko abantu benshi bishwe bunyamaswa ntibashoboye gushingurwa hari abataye mu binogo rusangi naho nyine twarakwiye imitumba yose turatohoza hafi ibinogo rusangi birenga ibihumbi bine Eh, murumva ko ari igikorwa eh, gishimishije ariko igihambaye rero no kwicara tukiga kugira ngo dutegere none ayo mahano yashitse muri iki gihugu bigenze gute Eh, ni iki twokora kugira ngo tuzitire ayo mahano ntazasubire kuvugwa mu- muri iki gihugu cacu mu gihe ikiringo umugwi severi usigaranye kitarenze umwaka mu ishyirahamwe inisiyative eshangema tugendera ubuntu bo babona ko uyu mugwi ukwiye kongerwa ikiringo saterne icyo yemeye arongoye iryo shyirahamwe afatira ku bikorwa uyu mugwi usigaje gukora abawushyizeho babonye yuko uwo mugwi ivyo washyitse ko bitari bwahere basha gushiraho ubundi buryo bw'uko bobandanya ivyo bikorwa kuko ivyo kurekoreranira n'ivyo kumenya ukuri si ibintu vyo munsi umwe kandi mwumvise ko akeneye n'abantu b'abahinga bo mu buryo bwinshi bajya bita menya ingene abantu biyumvira apsikologe bize kahise bajya bize kuzura ibisigarira abantu nyine bavyize n'urya mugwi nawo ntabufise ntibaza yuko rero uyu mwanya ntiwoba ukwiye mu mugwi severi hose uko babibona musenyeri jean louis nahimana yemeza ko ikiringo gikwiye kuko igikorwa casaba umwanya munini carangiye ikiringo kirakwiye Eh, nabwiye ko igikorwa cari eh, kigoye kwari guhumbira kuja kurondera inkuru mu gihugu eh, kuko vyadusaba gukwira igihugu cose ariko igikorwa gisigaye ubu ni igikorwa co mu biro ni igikorwa c'abahinga bicara hamwe Tu- umunsi twaronse abo bahinga n'ukwezi kumwe bashobora kwicara bakitondera ivyo bibazo vyabaye ico nokwita mu gifaransa analyse gutuma kw'abantu eh, bakaza gusigurira eh, abarundi nk'abagize uruhara muri ako kahise E, naho nyine ntidukeneye gu- gutuma ko abarundi bose tuzofata bakeyi mugabo bari bafise amabanga yo hejuru cyane gusigurira abarundi kugira dutegere muri rusange E, ivyo rero novuga nti ntibikorwa no mu mezi abiri umuntu ashobora gukora ikiringo c'imyaka ine cahawe umugwi severi kizorangira mu kwezi kwa cumi na kabiri uno mwaka wa bibiri na cumi n'umunani itegeko rigenga uyu mugwi riremera ko ico kiringo gishobora kongerezwa ikindi kiringo c'umwaka ni mu gihe abagize uyu mugwi bobisaba bikemezwa n'inama nshingamateka iminsi cumi n'itanu imbere y'uko ico kiringo kirangira i bujumbura remunzi imana ijwi rya amerika impunzi z'abanyekongo ziba mu ikampi impunzi ya kavumu mu ntara ya cankuzo zirashima umubano zifitaniye n'abarundi baba mu micungararo y'ikampi ni umubano ushimisha n'abarundi aho bemeza ko nabo baharonkera inshuti nshasha ubu bakaba bageze aho bahana n'abageni n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika fidele nsabimana ikambi ya kavumu iri muri komine y'intara ya cankuzo yugura itariki cumi na zitanu ukwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ni kambi yo mu moko atandukanye y'abakongomani abarundi bo kwanda bagoye ababembe abanyamurenge abafurero abashi n'abavira bamwe muri izo mpunzi bavuga ko abarundi babafasha mu kwiyungunganya mu kudandaza canke kubaho barima ivyo navyo bikabasabiriza mu mibereho na rya seri yagabanije imfashanyo kuri izo mpunzi zuwena mashora ni umupfakazi yahunze ahunganya abana batanu kundana n'abarundi nka jewe banzanira ivyema ku ideni nkadandaza kisha nasigarana ubwunguke nkabahereza umutahe bakanzanira n'ifu ikiri ijana nta mahera na rumwe ndabaha kubera ntayo ndo mfite nkadandaza bagaca baza nkabahereza amahera yabo niho rero mbona yuko mbaye haka kabiri mfite ndiyeranja nkagura uturengarenga nkagura agatore nkagura akabucungu tubanye neza ni ukuri turakundanye tubanye neza turabasaba aho turima bakaduha tukarima icyo rero narakibashimiye cyane baratwakiye tubanye neza ntawanjya wangu n'abarundi baba mu micungara y'iyo kambi barashima umubano w'izo mpunzi z'abakongomani mariko tegeka ni umwe mu batware batowe ku mutumba wa kavumu urabona twebwe iyo bakennye turabafasha natwe iyo dukennye bakadufasha nabo nyine iyo ngaha bagize inama baradutumako inama yiki inama yo ku mitumba nkaha ubona tubana twebwe baradutumira tukaza kumviriza natwe kandi twagira inama aricyo tubona kigomba kononekara tuka- tukabatumira bakaza no mu bijanye n'umutekano murabira hamwe mu- iyo habaye nk'umuntu yadukije akaza kutwononera nk'imirima tumufashe turamuzana hano tugaca tuja hamwe tukumvikana hanyuma ukabana uko twari tubaye kuvuga ntabyo guhana abageni abageni bariyo yarugiye mu barundi aragenda ubuje nawe kandi ino tukamureka none bose si abantu ikiremwa abantu ijwi rya amerika ryashoboye kuganira na bamwe mu barundi bashingiye muri izo mpunzi z'abakongomani abamaze guhana abageni ehe nguwo ntukazi ni wowe wabiriwe ngaha mu ikamba twasaba imana rwose bayeho gute izindi mpunzi ntibakwinuba turabana amazi nyine tukayaga neza nta na kimwe cyangoye twarashimanye nyine tukavugana tukagira n'impapuro ndabamenyera nyawenda leokadiya ni umutamakazi afise umukobwa yabiriwe mu ikambi ya kavumu arashima uko yakigwa n'abakwe kandi aremeza ko bamubereye abazimyamuriro beza cane nyoko wowe uza kuraba umukwe ngaha aho ntamuraba hari ikibi yakoze we aho yari iwanje yari ifise umwana ahubwo yarakoze neza mbuze wari iki kumuraba
iyo uje kumuraba wakigwa gute Na- banyakira rubyeyi yego bakanza imana ko nakigwa mu wundi ku wundi mukwe nawe nyine niko anyakira kandi anyubaha nk'uko abandi bose banyubashe mbega yaragukwereye canke muriko murabivugana jewe guko gukwa ni umwana mu bandi nibabana neza nta na kimwe kiba- bafise kibafasha none wumva noza kumugora ni nakunyaronka ya inzu yanje yahi- yarahiye ihiye nta na kimwe nokoye abo bo mu ikambi barangarukiye ko baramfasha utwonja baramfasha impuzu baramfasha kunyu n'agasabo none tubanye neza batashi- bashitse twese dukundana tugendana duhana akabisi n'agahiye ico nico shimira imana uwo mwana mwiza uremezwa n'umuyobozi w'ikambi ya kavumu thomas yagura ndetse ukanashimangirwa n'ishyirahamwe ryita ku mpunzi ya seya bamenyesha ko mu gukomeza uwo mubano ibice cumi vy'abarundi bo ku mutumba wa kavumu biga muri iyo kambi imyuga itandukanye ku buntu bakigana n'impunzi z'abakongomani n'abagwayi bantahonikora bo muri kavumu barashobora kwivuza ku ivuriro riri muri iyo kambi ata amafaranga atangishijwe ikambi ya kavumu irimo impunzi zirenga hagati y'ibihumbi cumi n'umunani muri abo ibice mirongo itanu na bibiri ku ijana bagizwe n'abakenyezi n'abigeme mu cankuzo ni mu buseruko bw'uburundi fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi rya amerika
ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumviriza ijambo ry'intamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
inyuma y'uko leta zunze ubumwe za amerika zivuye mu masezerano yerekeye umugambi w'igihugu ca iran w'ibigwanisho ruhonyanganda zigasubizaho ibihano zafatiye ico gihugu ku bijanye n'uwo mugambi amasosiyete atari make yahagaritse imirimo yayo yerekeye ubudandaji muri iran kubera ayo masosiyete adashaka kurenga ku bihano ico gihugu cafatiwe mu ijambo yashikirije i washington icegera c'umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta ku vyerekeye iterabwoba n'iperereza ku bijanye n'amafaranga sigal mandelk yaragabishije ko kenshi bitaba vyoroshe ku masosiyete agira imirimo y'ubudandaji n'amareta kunamenya n'uko biriko bikorana n'igihugu ca iran kubera ico gihugu gikoresha uburyo buyovya bwo kuronka amafaranga mandelk avuga ko iran ikoresha inzandiko ziganywe kugira ishobore guhisha abantu bakorana nayo irarondera ahari uburyo bwo gushobora gukora imirimo yayo ata n'umwe amenya ibiriko biraba ivyo mu gihe iran iba iriko ishigikira ibikorwa bigayitse haba guha amafaranga abagira iterabwoba gufasha gukwiragiza ibigwanisho ruhonyanganda canke gutyoza uburenganzira bw'ikiremwamuntu mandelk avuga ko abantu bakwiye kugurura amaso yabo bakabona ukuri ku nyifato iranga igihugu ca iran avuga ko igituma leta zunze ubumwe za amerika zafatiye ibihano iran ari uguhagarika ibikorwa by'iterabwoba ico gihugu gikorera mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi ugushigikira intwaro irangwa n'ubwicanyi ya perezida wa siriya bashar al assad gukora misile balistike hamwe no gukorera mabi abanyagihugu icegera c'umushikiranganji ajejwe ikigega muri amerika ku bijanye n'iterabwoba n'iperereza rijanye n'amafaranga sigal mandelke asaba amareta n'amabanki mu makungu kuba amagabo ku nyifato y'igihugu ca iran ayo mareta n'ayo mabanki ategerezwa kumenya ko kugirana imirimo y'ubudandaji n'igihugu ca iran birimwo ibibazo yatangaje ko abazogirana iyo mirimo y'ubudandaji na Iran bazobibazwa. Mandelk yatangaje ko Amerika n'ibihugu bicuditse bitegerezwa gukorera hamwe kugira biremere igihugu ca Iran kugira gihindure imigambi yacu. Muri ico gihe amenyesha ko Amerika izobandanya gushira ahabona ibikorwa bigayitse vy'igihugu ca Iran no gufatira ingingo utwigoro tw'ico gihugu two kuyovya amakungu kugeramira inzego mpuzamakungu zijejwe amafaranga no kurenga ku mategeko y'ibihugu bicuditse na Amerika hamwe n'abandi bakorana na Amerika.
ibyo byari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika tuti mwese mukunzi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu ngabo bw'ibyuma hamwe na fatu karara yadufashe kwegeranya ibiganiro tubateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federic nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifuje amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.